কাদের মানুষ Hii ni radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda mu twumvira ku FM ijana na kane n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic monikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uyu munsi tugiye kurabira hamwe n'abarundi bamwe bamwe ikibazo c'ubumwe bw'abarundi nk'uko mubizi mu minsi iri imbere ku igenekerezo rya gatanu ry'ukwezi kwa kabiri abarundi bazokwibuka amasezerano y'ubumwe kuva rero amasezerano y'ubumwe ateweko igikumu bivuye ku twigoro twashikirijwe na nyakwigendera Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi intambwe itari nto yarakozwe ariko nk'uko vyigaragaje mu bihe bitari bike ubumwe ntiburatsimbatara cyane mu Burundi naho muri rusange muri iki gihe ata muntu ariko ararya urwa ruwundi amuhora ubwoko bwiwe abantu baracinubana kandi hari n'ababandanya kwagirizanya ubwicanyi bavuga ko ari abanyabwoko mbega kugira ngo ubumwe butsimbatare utagisubira inyuma abarundi bokora iki ikintu bakwiye gutegera ni ikihe kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi turi kumwe na bamwe mu barundi banyuzwe n'umutima ubumwe n'amahoro babiri muri bo bari mu bwoko taruhara na rumwe eh, bwigeze bugira mu njyane zahitiye hagati y'ayandi moko turi kumwe na honorable vital bambanze yahoze ari umukenguzamateka mu rundi akaba kandi ari umukuru w'ishyirahamwe yishinze iterambere ry'abatwa uniproba unisonu pour la promotion des batois akaba kandi ari mu banywanyi b'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bibazo vyerekeye abanyagihugu b'abasangwa butaka muri aho honorable vital bambanze Eh, muraho eh, nk'ubukije muraho na pascal na honorable nengo emmanuel kumwe kandi na honorable emmanuel nengo nawe nyene ari mu bwoko bw'abatwa akaba nawe aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu uniproba amwiwe neza emmanuel nengo kuko mwiriwe kije na honorable Vital na pascal jeni musanzwe muserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abatwaye ibikorwa Eh, uwo honorable vitale banganzi we basanzwe ari eh, numwita umuyobozi mu kuba rudirecteur ushinzwe ibikorwa Igome, namwe eh, mushikana honorable Vital Bambanze eh, mu gihe muba mushaka kwidondora abatwumviriza mu buryo butomo cyane rwose ndabahaye akanya ego murakoze jewe nitwa bambanze vitale nkaba ndi umurundi eh, w'umutwa avuka mu kirundo ariko ubwoko bwo noherako cane Eh, nkaba eh, nsanzwe nkora mu ishyirahamwe mpuzabatwa iniproba Eh, nk'umuyobozi ajejwe ibikorwa vya misi yose jejwe imigambi Eh, nkongera nkaba eh, ndi mu bahinga bigenga ah, mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni biba ku bijyanye n'ibibazo by'abasangwabutaka ndabivuze mu gifaransa ndibaza ko ariho byo nyorohera n'abandi babyumva ni ngombwa gusumba Eh, ndi uwo bita expert independant muri instance permanente des nations unies sur les questions autochtones tukaba dukukira icyo bita conseil economique et sociale eh, ya national sine nkaba rero ndi mu bahinga cumi na batandatu Eh, ariko mu wa cumi na batandatu hariho umunani baganywe n'amaleta je nkaba na- ndi mu baganywe n'amaleta ya afurika murakoze cyane rwose turi kumwe kandi na Aimé pascal nduwimana hariho ishyirahamwe marc ministère africain de compassion Eh, mwiwe neza Aimé pascal nduwimana namwe muciye mutwidondora kurushiriza yego cyane murakanya nanjye nshimfatiraho akaryo ko kuramutsa abo ba honorable eh, kandi ndonabiguriza umwaka mwiza jewe rero nkaba nitwa Eno Pascal Nduwimana nkaba ndi umuyobozi w'ishyirahamwe MAC ni Ministère Africain de Compassion ishyirahamwe ru- eh, ry'abahurikiye mu mashengero atandukanye ariko kandi buvuga ko ari ishyirahamwe riri mu mashyirahamwe atanakiranira ibyicaro bya politiki Eh, murakoze pascal Aimé pascal nduwimana reka rero dutangure kuri mwebwe nyine Aimé pascal nduwimana mutubwire kuva amasezerano atewe ku gikumu ah, haraheze imyaka iriko iregereza mirongo itatu haribonekeje ibitari bike vyerekana ko inzira ikiri ndende ku bwanyu ah, Aimé pascal nduwimana ni kuki abarundi babandanije bacanamwo yewe nobanza ah, nko kuvuga yuko ubwa mbere sinovuga ngo ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi eh, caba caratanguye igihe aya masezerano yasinyira ko mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri ko nca mbaza kuraba ibyabaye inyuma yayo ah, canke umuntu abereye agaca araba eh, n'abari batanguje ibyo biganiro canke abasinye ayo ayo masezerano asinywa agaca uraba ibyabaye inyuma Ah, ubiravye ntiwoca ushobora kuvuga yuko ah, ubu bumwe turi nabwo ubunye yuko ah, ayo masezerano yoba ariyo nte- yoba ariyo ntanduruko canke yoba ariyo ari akaryo kuko ubu tuguwe neza Ah, mugabo ndanoshobora ah, kubivuga yuko kuva nko mu bihumbi bibiri na- na- na gatanu ugashika uyu mwaka wa bibiri na- na- na mirongo ibiri na rimwe Eh, turashobora no kubyemeza yuko ubumwe bw'abarundi ko eh, bwatimbataye kandi ko habaye intambwe ishimishije ibyo nabyo umuntu rero aca abiraba mw'iyi mice eh, i- itatu yaba imibano ubutunzi na- n'intwaro iyi politiki uko ntahava mvuga ego me ko ntibubona yuko abarundi bagiye hamwe ukabona yuko mbere ah, bo basangiye ibitari nka bikeyi washaka mbere turabye by'intwaro niyo twagiye turabona yuko igisoda ko cyagiye hamwe tukabona ko abahuta abatutsi bari hamwe mbere tukabona ko n'abatwa ko bagiyemo Eh, urabye no mu bigize Ego- intwaro ego ukaraba me- ubunye turabye abashinga amateka batandukanye bari no mu mice yose no mu moko yose aha turavuga yuko muri iyi myaka cumi n'itanu byo kuri ubu bumwe ko bwasimbataye nashaka unaho tuje ku bashinga ntabe babiri eh, Emmanuel Nengo na Vital Bambanze bari mu bwoko butagirizwa ikintu na kimwe cerekeye amacakubiri canke bari mu bwoko butigeze bushaka gutera abandi ubundi canke guhonya ubundi nashaka mushinga ntahe dutangwe kuri mwebwe mushinga ntahe Emmanuel Nengo mutubwire ukuntu mubona ikibazo c'ubumwe mu Burundi muri iki gihe yego murakoze cyane eh, novuga yuko eh, ikibazo kijanye n'ubumwe bw'abarundi eh, twebwe tugiye muri kahise k'igihugu cacu baratubwira bati ubumwe bwamyeho eh, abarundi bose bamye basinyira ku mugozi umwe imbere haba intwaro za cami eh, hanyuma hakaza za demokarasi cyangwa se abarundi bamye ari umuntu umwe ariko twebwe ah, iyo turavya ku kahise k'igihugu turabona ko eh, kagiye kabamo ibibazo byinshi na cane cane eh, intambara zagiye zihaba eh, ziri cane cane hagati eh, y'amoko abiri Eh, aho rero ugasanga n'ubu u- aho tubwiza n'ubu bacagiranya ati aba bahoneje aba- abandi nabo bagahonya abandi uko niko n'ubu kibandanya bivugwa turavye ku nyandiko zigenda zihaba ku bwacu rero ko tubibona aho tugize ubu Eh, turabona yuko eh, igihugu kiriko kirisanasana kugira ngo gishyire hamwe abarundi bose bumve yuko ari bene burundi uko nako kugira ngo dushobore kubona yuko abarundi ari bene burundi ni uko ibi biba bijanye n'igihugu abenegihugu bose bateza kuba bifisemo uruhara hanyuma bakabisangira haba turavye abantu bato bato a- a- abenegihugu tukongera tukaraba abanyapolitike turashobora kwizigira neza yuko intambwe turiko turatera iri kwitera ije imbere ku ntumbero nziza bikeneye rero haniniya rero ko ubwonko bwa ayo masezerano yoba yarashyizweho kuvuga mu nyandiko hashobora rero kuyibagarira kugira ngo dushobore gutera intambwe rero turabisha yabo kumva ko abarundi twese turi bamwe atanya gupfa atanya gukira twese tuza gusangira iki gihugu cyacu yaba umuto yaba umukuru ntabwo babanza kugarukiriza murakoze cyane rwose namwe onohabwe vitale bambanze ikibazo cy'ubumwe gihagaze gute mwihweje ibyagiye birashika kuva ayo masezerano y'ubumwe atewe ko yikoma ego nibyo harabaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi eh, mu mirongo icenda na kabiri eh, aba amasezerano yanditswe mu mpapuro mugabo ntiyaba amasezerano ari ku mitima y'abarundi kuko yari amasezerano aje guhomahoma ubu byari biriko birasambukana cyane cyane nk'ibyari birikwa kuba mu mirongo umunani n'umunani mu byo twise mu burundi kuri mpeza n'amarangara byaba byaje nko kwerekana cyane cyane indyane zari mu mitima y'abantu zitari bwaseruke aho rero abantu bafatana bakicana bagatemana mm, bagaca bavuga bati hariho abatanzwe kugumuka bamwe bakagiriza aba abandi bakagiriza bariya gutyo rero ugaca usanga umwe wese ubwa mbere na mbere aho yumva ko uwundi ari we mwansi uwundi ari we nkozi y'ikibi gutyo we ko kumbure iyo bagize nk'umutima eh, wo gushaka kwikingira uwishyuye uca nk'hariya akavuga ati "Jewe sinisha ahubwo nariko ndikingira bisigura rero ko ubumwe mu masezerano mu mpapuro butari bwo Eh, dusubiye inyuma rero muri kahise k'igihugu duce turababega byagenze gute kugira ngo ayo masezerano yandikwe yanditswe kubera hari ibyari byagiye biraba kera bamwe bamwe bagatinya kubivuga ababivuze bagapfugwa canke bakicwa uwishwe na mwene we ntamuririre gutyo bikaba ibintu bapfukiriye ca turaba rero ku ntwaro za cane mbega ubwo bumwe bwari buhari mbega ku ntwaro za gikoroni zarashigikiye koko kumwe bwobandanya bubaho niba bwari buhari tuje mu ntwaro za repubulika byagenze gute kurenda dushika mu njyane tuvuga ati ubu ubu biriko biraza twokora iki kugira ngo koko ubwo bumwe tuvuga ku munwa bube ubumwe ko umwana azovuka ejo azoza avuga ati basoko bacu ibyo baciyemo byari bibabaje mu twese umwana w'umuhutu umwana w'umututsi umwana w'umutwa eka n'umunyamahanga ari ngaha arumva koko kari karamura ku byamwa by'ubumwe twese twipfuza yigomeye je rero nce nsubira inyuma cyane rwose nkaraba ko kutwara za cane turabye nko mu bijanye n'imyuga yari itunze abantu aho turashobora kuvuga ko hariho ubumwe ugasanga umuhutu arimye umututsi akorora niko bavyita umutwe akabumba canke akagira igihe umwuga we- umwe wese yakora ishyira umuntu iki akama aka- akamura ah, akaronka ivy'uwundi yari afise yego habaye by'intambo habaye kimwe wese aka- agashimirwa hama rero hageze ho umuntu eh, duce tuja mu bya politike Yego.
wacu usanga kuri intwaro ya cane hari hari hagahaze nabumwe bwari buhari kuko umuntu yatezwa kuzotwara ari uko avutse mu muryango w'uwutwara yavukana imbuto urumva bu- ubutware bwatangwa n'imana ni ukuvuga ko udatanzwe n'imana n'uwa- nabo nyine batwara mu- mu- mu bami ntibyari bitomoye kuko babanza Yego.
kureba ko umwana bamukunze cane ni ingaruka z'ibyagiye birakurikirana guhera ku ntwaro ya cane na cane cane bivanye mu kugabura nabi ubutegetsi mu kugabura neza ubutunzi bw'igihugu eka na- no gusanga atagusabikanya neza uko no kubana ugasanga uyu u- akorera uwundi imyaka n'iyindi atagira ivyo vyeri Ndabona- byasosikaza ubumwe bireka tugaruke kuri mwebwe eh, Aimé Pascal Ndubimana abashinga turi kumwe yavuze ko yego nivyo amasezerano y'ubumwe yarabaye ariko kenshi na kenshi abantu babona ko umengo ni ibintu biri ku mpapuro batavyiyumvamwo aho mwebwe muhavuga ko iki bon nk'uko na honorable bitari yari abivuze ati yabaye amasezerano yo guhomahoma Ah, by'ukuri eh, jewe sinisi ndenga muri mirongo icyenda na kabiri kuko niho umuntu ariko eh, arayahaga kuko niho aya masezerano baya- bayasinya ko ah, bon jewe nari muto cyane nari nari mfite imyaka cumi n'umwe mugabo naragiriwe amahirwe eh, ndiga hanyuma ndabandanya ndiga ndamenya histoire y'u Burundi Eh, mugabo uravye eh, muri mirongo icyenda na kabiri ugaca uraba ajya amasezerano by'ukuri yari ay'impapuro gusa ko ari ukuhenda abantu kuko uravye ibyaciye biba ku bari bayasimishije aho niko mvuga nk'ibyo kiba muri mirongo icenda na gatatu perezida mutagaye akagandagurwa mirongo icenda na kane mwarabonye ibyabaye kuri kuri ntaryamira wari yajyanye ayo masezerano muri mirongo icyenda na gatandatu agaca agira iyindi kudeta ugacuraba ibyabaye ajya amasezerano jewe yo muri mirongo icyenda na kabiri batubwira ngo ni ay'ubumwe bw'abarundi jewe by'ukuri uko ndabibona jewe ku mwihezo wanje yari ay'impapuro byari nk'ibintu by'ibihendo abana ahubwo jewe nshobora kuba mvuga nti turabye amasezerano yoba yarasize abantu hamwe nk'amasezerano yo guhagarika intambara kuko nutwe twabonye yuko haba agahengwe turabona hatanguye kuba umwizero w'abantu gusabikanya by'abarundi yaba intwaro nk'uko nayo nabikijijemo kare abantu batangura kwiyumvamo igipolisi kimwe igisirikare kimwe batangura kumva demokarasi mbere ikiba intango y'uko n'iyindi migwi igwana haba kureka intambara rero ngarutse rero ubu unye ibyo tubona rero neza no mu burundi bwacu aha ni umuntu rero dutangura kuba afite icyizere akabona ati mbega muri kino gihe ubu tugezemwo hariho ubumwe bw'abarundi rero novuga nti turafite icyizere kandi biranabonekana akarorero namwebwe murabona yuko duhugije n'amashyirahamwe arimo abashingamateka babatwa ibintu bitigeze biba kuva ubu burundi bubaho barabizi nabo nyine ubwabo bakicara bagasasa mu bashingamateka mu bakeguza amateka ubunye bari n'umushikiranganzi ubu tukabona muri leta abahutu abatutsi mirongo itanu n'itanu mbere ubu hakaza n'agashinguracumu tukabona ibitsina byose by'abapapa abamama mu ntwaro tukabona ubu bwoko ubu tukabonamo abasirikare abagenero tukabona mu bice bitandukanye muri make jewe muri make uko tubibona ni uvuga yuko muri muri kino gihe turabona isura nziza y'ubumwe bw'abarundi bwabo jewe sinovuga yuko ubumwe bw'abarundi bwashyizweho n'uyu onye wari uvuze ngo nyakwigendera ngo uyo yavuga ko bwari bwo jewe by'ukuri sinovyemeza novuga ko gusa kwari guhomahoma asa na sane ku byabaye muri muri mirongo umunani na munani muri ntega na maranga kuko niwe yaciye asubira kuza acara bwonona acara butabagaza muri mirongo icenda na gatatu aca kandi anasubira muri mirongo icyenda na gatandatu bijya roje mvuga nti byari ibyo ntabwo byari iby'impapuro byo guhemba abantu
honorable emmanuel nengo ubwoko bw'abatwa buri mu bwoko butagezwa ikintu butigeze bugerageza eka kwica cyangwa kugeramira ubundi bwoko ikintu mubona cyabaye kibi cyane rwose hagati y'ubundi bwoko bw'abarundi abahutu n'abatwa ikintu bakwiye kwirinda muri iki gihe kugira ngo ubwo bumwe utsimbatare kurusha ni nk'ibi
kuko je ndeka naje mbere cyane cyane aho noba nciriye ubwenge kuko mfite imyaka irenga mirongo ine n'itanu ndi mu ugera mirongo ine na gatandatu ni ukuvuga ko nohera ku byabaye nkuze ku mirongo umunani n'umunani kuko niga mu wa gatandatu hanyuma nkaca ndaba ibyabaye mu mirongo icyenda na na gatatu n'ibyabandanije gushika uno munsi nicyo bituma nka twebwe tuva mu bwoko bw'abatwa twashoboye kuba twagize ibikomere bikomakomeye cyane ibyikumirwa agakinyizo kunenwa turagaruka tugasubiza inyuma amaso tukaraba ibyo abandi bahora bapfa tugasura tukabyumvira mu byo rero twe tubona haniniya ni ibintu ibyo bapfa haniniya byaje bihagaze ku bintu bijyanye na politiki ku bijyanye n'intwaro niko genda na kugeza ubu ndabibona umuntu aragiye rero muri kahise k'abarundi mbereye nyine aho mvuga ntikiye mbona ni uko ku bijyanye na politiki byo byagiye bisubiza inyuma abantu abo banyapolitiki ugasanga nibo ahubwo bazana ibyo bibazo mu bene igihugu bato bato bigatuma basubiranamwo ari ugutemana bagatemana ubu rero mwari muvuze muti nk'ubwoko butigeze bugira uruhara rwo kuvuga cyangwa rwagirizwe ngo rwarigeze kuba rwarateguye ibi kugira ngo rugirire inabi bwice ubu bwoko n'ubu n'ubu twe turabona yuko mu kantu gahaze kandi n'ubu kagihari ni ikintu kijyanye no kudashaka kuvugana ukuri kuraba ako kahise bakemange hanyuma umwe wese kubimuraba ubwoko ubwo ari bwo bwose nabo bavuga bati ntiyice ubwoko ariko umuntu akaraba ati mbega none bivugwa ko ubu bwoko ibyabaye two bifata ubu hanyuma abantu bakabitegera hagaca hategurwa rero ingene ibyo byabaye tubimenya ni ukuvuga bikandikwa neza hanyuma bagategura yuko abantu bose ibyo byatumye abantu bacanamwo na cyane cyane ishimikiye kuri politike ibyo bigasatirwa intumbero zikwiye naribuze nti nibyo harabaye amasezerano y'iyarusha harabaho no gusi no ku n'ayo masezerano y'ubumwe ibyo bakavuga ngo ibyo byafashije abarundi ku kujya hamwe kwerekana ko bagiye hamwe hanyuma uyu pascal nawe yavuze ati ahubwo twufatira ku masezerano yo guhagarika intambara jeni nibaza rero mu kintu gikomeye izo nyandiko zose zabaye nazo ni nkenerwa cyane tugaruka tukaziraba none zagiyeho bihereye ku ki gutyo rero izo mpamvu tumaze kuziraba tugavuga uti reka turabe ingene ibyo byashyizweho tubinonosora neza ahubwo tukabishyira mu ngiro kugira ngo turabe yuko uburundi bwuronka amahoro arama rero tuba tubiha abandi abazo bidufasha ni abanyapolitike je niko n'ubu ndabibona kuko abanyapolitike nibategura ibintu byiza igihugu kizoronka amahoro ariko nibaguma bategura ibintu bikumira ni ukuvuga amategeko canke bagategura izindi ntumbero zidaza zishyira hamwe abenegihugu ibibazo n'ubundi bizohama nicyo gituma rero narimvuze nti rero aho tugenda kuri ino saha kubera ko ibibazo byari bihagaze ku bya politike tukaba tubona ubu imigambwe irimo amoko yose tukabona amadini arimo abantu bose tukabona ni ubundi twigoro tugenda dukorwa bifuza yuko tubamo abarundi bose turashobora rero kwigira neza rero yuko umurongo uri kurategurwa mwiza hatubwira yuko habaho gushyiramo akanovera kugira ngo umumpure abarundi dushobore kuzoshika kuri bumwe ruvugwa twigira yuko dukeneye kubaca mu ngiro tugarutse kuri mwebwe bitare bambanze honorable emmanuel nengo aravuze cyane cyane ibyerekeye uruhara ukuri mu gufasha abarundi gutsimbataza ubumwe akaba avuze n'uruhara rw'abanyapolitike kuri mwebwe ibyo mwihweje gushika ubu ibyatumye abarundi bacanamo cyane cyane mu bwoko bubiri abahutu n'abatutsi gushika aho haba n'ubwicanyi bukabije ibintu mubona byagenze nabi n'ibihe ibintu byakorwa n'ibihe cyane kandi na mbere hoho kuko tubisubira ubumwe si amajambo ubumwe ni ingendo ubumwe ni inyifato mu kibano tunzi reka no mu bya politiki ibyagiye biratuma rero ahanini umwe bw'abarundi buhungabana reka nk'uko honorable nengo ariko arabivuga ni ubwami na mbere ho gufata abandi nk'ubu tuvuze ibijyanye na byo by'ihonyabwoko ari nabyo usanga bamwe bavuga ati mwe mwatugira ihonyabwoko mu mirongo itatu na kabiri abandi mwatugira ihonyabwoko mu mirongo icyenda na gatatu batutanga bitotekaza ubumwe bw'abarundi ni ingene umwe wese aba yiyumvisemo uwundi murundi twebwe rero nko mu bwoko bw'abatwa aho duhagaze ni hirya ubwami na mbere ho twese dufite ibikomere byinshi umugabo aho inzovu zibiri zirwaniye ibyatsi nibyo bihasigara ni ukuvuga ko ibyagiye biraba byose naho tutagiye n'izo ntambara naho tutagize iki twagiye turaba inzirakarengane hari abapfuye haba mirongo irindwi na kabiri haba mirongo inani n'umunani haba mirongo icyenda na gatatu hari abahunze n'ubu bakiri mu buhungiro bisigura neza ko uko bigenda kose tudasha n'izo ntambara tutagira ikintu bari abagipfunzo tuba ari ingaruka zigeraho mbega aho kuva ikirere ninde nyirabayazana ninde yofasha cyane bamena mbere ho umurundi wese arakeneye kubaho neza igikuru rero bwamena mbere ni ukumva ko umurundi wese avuka angana n'uwundi nk'uko biri bitabo byerekana uko abayobozi bateye akazi na muntu tumaze kumva rero ko umurundi wese angana n'ubundi unganya uburenganzira duca tumenya ko tufise uburenganzira bwo kugabura iby'igihugu dukurikije umwe wese ko afite ubuzima akeneye kubaho ni ya matongo ni bwa butegetsi ni bwa kuja mu kazi mbega no n'ubuhoho kuva kuri mitatatu hariho amategeko y'igihugu ngenderwako akomakomeye bimeze gutyo no muzi ibyo shingiro dufata ry'uno munsi rihari n'ubu riracandika mirongo itandatu ku ijana na mirongo mirongo itandatu ku ijana b'abahutu na mirongo ine ku ijana bo kurongora igihugu baca bavuga ko rero bivanye n'uko abo bantu bashaka guhagarika ubwicanyi bahagaritse ubwicanyi bw'imipanga cyangwa bw'inkoho muga ntibahagaritse ubwicanyi bufate ku butunzi bisaba rero ko twokwiga neza izo mvo zose za politiki z'imibano z'agasuzuguro uyikururiya ko two zihagarika ku buryo jendi aho ndiko ndarengana bambonamwo umurundi ujya mugenzi wanje hirya ndamubonamwo umurundi naho ari umututsi mbere hagize ikiba giteye aho tubaye tukumva ko twese tugihagurukiye kugira ngo tukabituka shire ku ruhande niyo twavuga duti mbega
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mushana he eme pascal ndabimana honorable vital bambanze yavuze ibibazo bihambaye cyane rwose byotuma abarundi basubiza hamwe ikaba agatsimbataza ubumwe n'amahoro gusumba akaba avuze ikibazo gihambaye cy'ubutungane ubungane uruhara rwa nyapolitike amategeko yubahiriza bose ibyo bintu mwebwe mubivuga kuri honorable vital bambanze yarashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose birimo ubutungane ubungane ikakubahiriza amategeko ikagusabikanya ubutunzi hagati y'abenegihugu akaba avuga ko ibyo bishobora kugira uruhare uhambaye cyane rwose mu gutsimbataza amahoro uko namwe niko mubibona rero cyane niko tubibona niyo mpamvu ndi kuvuga ni turiko turaraba ubumwe bw'abarundi umuntu arashobora kuraba ko hariho akarusho mberekana akomeye cyane nk'uko kabuze ati rabati mw'iri shingiro baracyavuga ibice mirongo itandatu by'abahutu mirongo ine by'abatutsi aho ni uko yaragira avuga ati mbega abatwa nabo turi mu bice bingahe ariko murabona ibyo byose ko ari ibyagiyeho ari inkurikizi mvuga nti ni konsekansi ya rya vangura ry'amoko yarafatiye ku bijyanye n'intwaro ubutunzi canke amamuko rero ubunye turazi ingene babifata neza haba ugutunganya ivy'intwaro nk'ubunye turabona ko harimwo ibice mirongo itatu vy'abakenyezi ubwo n'ubumwe ukabona yuko mbere na ba bandi bari barakumiriwe abatwa habaho na cotation bakumva batereka nabo baje mu bashinga amateka mu bakenguza amateka ubu noneho bari no mu nama nshikiranganji nabo kandi bakababwira bati nimuje mu gisirikare n'igipolisi mbere ugasanga banashyizemo akarusho rero ndiko ndaraba kuko twari twaranyuzwe cyane n'iki kintu cy'ivangura ry'amoko ugasanga mbere byakabagaje ubumwe ahubwo turabe mbega ubu tugeze hehe ubu intambwe twaba twarateye yoba ari iyihe mu kugira ngo nk'uko yaravuze ati ntidusubire kwibonamwo n'abahutu abatutsi abatwa ati twibonemwo abarundi ubu rero niho mbona ko twotera intambwe ndi twibonemo ibice mirongo itandatu mirongo ine koputasiyo mirongo itatu by'abakenyezi ahubwo twumve yuko umurundi wese ashoboye afite icyo yoterera rero jewe ndiko ndaza hanini kuko twoguma mu kugabura cyangwa mu kugabangana naho kandi ntitubona ijya sura cyangwa iki kibazo bagira ati mbega ubu ati ubumwe bwaratsimbataye nk'ubu kare mwatubagije ati hariho bamwe bakivuga ati ho nyabwoko ryaba cyangwa abandi ubiraje ubundi ahantu turi twese abarundi biragoye ingene umuntu avuga ngo hobiho nyabwoko ryaba cyangwa abandi kuko abarundi ubunye bari hamwe kandi baratahuye ikindi nacyo noheraheza mvuga ntibamenye yuko abarundi bo muri mirongo umunani na munani muri mirongo icyenda na gatatu mirongo icyenda na gatandatu ni ukuri nobaremesha si bo bo muri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuko ubundi abarundi barakanuye baraciye ubwenge ko barabona bati ikibazo si izuru si umutu si umututsi si umutwa ikibazo byari inyungu z'umuntu cyane akazi k'abantu niho rero ubu rero ko babitoreye inyishu ubona bari hamwe ubu nta kibazo cy'abahutu abatuta batwa ubu ahubwo rero twebwe twabonye ko ikibazo ari ubukene aho nicyo cyose rero dukwiriye turagikuriza ati imiti yose amoko yose ubu ntawe ufata umuntu ngo yomwica ngo afate umupanga yica umuntu kuko ari umutu umututsi umutwa ibyo ntibigishoboka egomeye honorable emmanuel nengo ikibazo nk'uko mushyiranahe emi pascal bivuze ngo ushobora kuba ari ikibazo cy'imijyane zaranze uburundi gishobora kuba ahanini kiva ku muntu ku nyungu umuntu reka ashyire inyungu ziwe imbere reka cyane akagwi akaba avuze kandi ikibazo cy'ubukene uko namwe niko mubibona yego sindi kure yawe kuko nk'uko nabivuze na kare abanyapolitiki burya nibo kenshi ndabirabye byamye biva ko nibo bamwe ba nyirabayazana kuko nibo bamye mu kugira ngo bashyire inyungu zabo imbere baca bakumira uyu bagakumira ubwoko ubu bagakumira akarere kanaka bagashyira imbere nako imiryango yabo nicyo bituma rero n'ubu rero ari iyo ntumbero tubona yuko abarundi bari bakwiye kurengera ibyo byagiye biraba haraba gufata iyindi ntambwe iyo yindi ntambwe nayo nibaza yohaba ni iyihe ni yuko burya mu kintu icyo ari cyo cyose umuntu akeneye n'agateka kiwe hanyuma ikindi nacyo kandi ni ukubahirizwa ikigira gatatu ni ukwidegemvya ariko bavuga ukwishyira n'ukwizana urashobora kuba washaka umuntu akenye mugabo mu gihe aba yubahirijwe arumva yuko akaba atekaniwe ubwo bukene arashobora kurondera ingene ashobora kubuvamo ariko iyo utidegemvya iyo utishyira ngo wizane iyo uriko uratotezwa iyo tawukumviriza aho o ni hamwe rero uca usanga hari agahaze umuntu agatangura kugira imitima ibiri agatangura kuraba mbega ibi bintu biva kuri iyi nde akaba acaba rero no gutegura ibitari byo byo kugira inabi uwundi nicyo bituma navuga yuko ibyo bikenewe cyane n'ubu ari byo nifuza yuko ahubwo n'abajejwe intwaro boza baradufasha mbere abaturongoye bakabishimangira hamwe umurundi yumva yuko mu by'ukuri ari mu gihugu cyiwe yitegenja ashobora kuba afite ijambo ashobora kuba yumva afite ahaba ukavuga bati gira aho uba wubahwe ngira n'imana nuko bari baravuga bati n'umufuko ukaronka inoti ni ubw'ibihumbi icumi ngira ngo iyo umuntu afashe muri ibyo byose turizigira neza nko mu gihe kiba bikurikijwe umuntu yokumva amahoro hanyuma akahise nako akahise nako ni uko gateza gutomogwa kuko iyo katatomoba abantu baguma bavuga ibi na biriya bigatuma umwe aguma yagiriza uyu n'uriya nicyo gituma rero cyewe niyumvira yuko nako kahise tuto bavuga bati ngo tutogata mugozi tumenyekana gutyo umuntu akumva yuko atekanye hanyuma ikindi nacyo ni uko kugira ngo ubwo bumwe bushobore gukomeza ni uko duteza gusabikanya igihugu cyacu gifite ubwo butunzi nihaboneka aba batunzi bakaguma aribo batunga cyane hakaba abandi baguma bakina gusumba hakaba baguma bitwa n'ubundi ko ari nk'abakorera abandi abandi umengo nta nta gateka bafite ntacyo bafite bo bamaze mu gihugu n'ubundi ibibazo bizoza bizova mu by'amoko bije mu bundi hagati injyane ziri hagati y'abatunzi n'abagize n'abakene nicyo gituma rero kugira ngo barwanye neza bazane ubwo bumwe harakenewe yuko baraba uwo mutungo w'igihugu twese tukawusabikanya hanyuma ibyo biturire no kurenganywa ubutungane bugakora kuri bose aho niho hazaba habaye amahoro n'aho tuzabona ko ubumwe buri ko bura- buragira burasatagazwa bariko barabutarira kugira ngo turabe yuko mu by'ukuri tuzoburonka bukwiye bwuzuye agateka akazina muntu kwidegemvya eh, gusabikanya eh, ni ibintu mushikirije bikomeye cyane rwose honorable vital bambanze ku bwanyu namwe ibintu mubona yoshirwa imbere kugira ngo ubwo bumwe butsimbatazwe kurusha ni nk'ibi hari ikintu eh, je nkunda kubona kuje ndakunda kugendana eh, n'abatari bakeyi haba abahutu haba abatutsi haba eh, abatwa eka n'abanyamahanga mugabo je namaze kubona bita gukangabita kugwira tukavuga duti mwene wacu pascal nabivuga eh, ti mbega koko ntibyagiye birabaho nata bakavuga ngo bagize ubumwe mugabo bagaca bagenda bagasubira inyuma bakabutosekaza harore n'akaranga k'ububi nabwo ndabyibutse mwene wacu pascal hajya mu bigenzo y'ikirundi jenize literaturize africaine harabaho no kubaha aba bashengeye nyakubahwa perezida buyoya nibyo eh, siwe yazanye ubumwe mugabo ari mu bagerageje ndabye nk'umuntu ashobora kugira na jewe narabica amaso yanje n'ibyo nagize eh, nk'abanyapolitike kuko nka twebwe turabona ko eh, n'uburyo by'uko abana bakora amakonkuru eh, ntibaronka amanota byose byaratuma abana bataja mu mashuri bashobora kuvuga ko naho boba bagenda nabo bakorana bagenda basubira inyuma kubera ibihe uko byari bimeze hari bamwe bagiye baragerageza nk'uko ukuraze izindi ntwaro zagira zirakurikirana hagiye haraza eh, aho dushika byose nk'uko babivuze aho tuba dufite umushikiranganji w'umutwakazi mu burundi gukangahara kuvira rero ni iki? ni ukuvuga ubumwe tuvuga tukicaranye namara kugenda nashika mu nzu iwanje avuga ibindi namara yicaye mu mugwi w'iwanje w'abatwa avuga ibindi naba nicaye mu mugwi w'abahutu avuga ibindi bijanye n'abahutu naba nicaye mu batutsi avuga iby'iwanje kandi tuvuye nko kumbure no mu iyo migambi nk'uko babivuze ugasanga turi kumwe mugabo mbatatu none garavuga mubona byogenda gute mu batutsi byogenda gute mu bahutu ukafata eh muraraba neza ko katogaruka ka kandi haje rero ko tugomba gutsimbataza ubumwe ni iki ni ukumva ko bijya twavuganye n'amajwi yacu twese tubonana amaso mu yandi tugiye kubigendera singende guca nca inyuma ngende kubwira umugenzi wanje dusangiye ubwoko turaraba neza mugabo bijya twavuganye sibyo aho ni hahandi duca turaba ati mbega turi ko turashyiraho inzego ziridegembya ni n'ahandi twavuga duti haraje demokarasi mu burundi umukuru w'igihugu agatorwa agaca yicwa igisirikare kihari ni ikimukingire baca usanga n'imanza z'ubutungane ziri ko zizacibwa uno munsi cyangwa zizocibwa ejo umuntu araba ati mbega uru rubanza rwaciwe gute ryari rwagenze gute urwo rubanza ubusanzwe rwagizwe umuntu rwaciwe ibyangombwa rwonze avuga ati raba mugabo uri- uri mu butungane kuwugorora ibi byaka akarengane Ego.
hamaze rero kubaho ubutungane nabwo bugaca buja mu mu ngorane nk'izo biba bi- bigoranye twebwe ngarutse ku kibazo cy'abatwa reka ndakivuge kuko ntifite mikoro usanga nka twebwe ku bwoko bw'abatwa iyo ugiye nk'ahantu ariko barakubwira ati mwe mwabatwa mwe naho twabahaye ibi bintu urumva ntibaduha ntitufite uburenganzira baraduhaye urumva ugaca wumva rero nca kintu uri umusitwaye uri umwenegihugu abikwijije kandi baraguhaye waronse ibyo ufite uburenganzira nk'umurundi ibyo byose rero nibyo duca turaba ati kuno munsi hari byabaye muri kahise bimeze nabi mbega twokora iki kugira ngo twumve ko uwo muntu ibyo yasize abihabwa n'ubwene bw'igihugu n'uko avuka mu gihugu cy'uburundi n'uko ahaba kandi iby'uwundi wese afise abigenza kuko n'ubu tugumye tugumye twubakira tu- dukangariza kugwiri ejo canke hirya y'ejo izo mbundi tuzosanasana Ego.
n'ubundi bisambuke Ego me.
iryo shingiro rero ari byo amategeko yose ye- yemewe nako ribanza kuraba ati mbega koko twaraze koko iri- iryo shingiro twubatse ryomara imyaka ingahe ritwara igihugu ko ari ryo shi- umushinge w'u- uburenganzira bw'umwenegihugu cyangwa umunyagihugu mu gihugu cyacu uruhara rwo kuvuga ukuri nk'uko muguma mubigaruka ko ni uruhara ruhambaye cyane rwose kandi mwongeye muravuga cyane rwose uruhara rw'abanyapolitike mu gutsimbataza ubumwe hagati y'abarundi eh, mushikana Aimé Pascal Nduwimana ikintu abanyapolitike bokora kugira ngo batsimbataze kurusha uyu mutima w'ubumwe kugira ngo eka ibyo abarundi bayaze ntibibe amasigara cicaro ni nk'ibi jewe novuga nshimira na honorable kwiri ijambo avuze niwe avuze ati ndakunda kuba mvuga ukuri sinkangarize ku rwiri Ah, burya n'abanye n'aba bantu ah, usanga ari abantu b'abanyamigambwe abanyene bironderera ibiti Ah, jewe mu kugira ngo ubu bumwe tubone ko bwotsimbatana mbere eh, bukashika kure cyane murantunga uko jewe ndabibona mbere nk'uko aho abuze atumenga ryitwa shingiro rirasiraho ibice umuntu ugasanga ntiyararutse ibice yari akenewe n'aka kantu kari mu kantu je mvuga yuko ah, ubumwe umenga tutabufata neza kubera n'ibi bice nyine bya mirongo ine mirongo itandatu jero mvuga ahantu hagarara mu kugira ngo ibi- ibi bitunganywe neza ni ugushika ahantu tubona yuko umuntu ataronse ikintu kuko ari umuhutu ari umututsi ari umutwa akironse kuko agishoboye kandi bakaraba umuntu ashoboye batisunza ya moko uko ari atatu ibi nabyo rero eh, ndiko ndiko ndaraba iyo dutera tuja umenga turagomba no kuja ahantu ndiko ah, ndab- ndavugana n'aba bashinga amateka uko ndabumva nyabuna ntidushire imbere cyane ibyo umuntu aronka kuko ari muri buno bwoko kanaka burya ibi iyo uravye ejo haza uzosanga bitagifite akaciro canke akamaro ahubwo ikizohesha umuntu kuba icyo ari cyo ari icyo azoba ashoboye kandi aka- akacagishoborera abarundi n'aha anya urumva tukironderera muri mirongo itandatu muri mirongo ine muri cooptation muri transi z'abagore ibyo bice ibi biracaduhungabanya rero jewe mvuga nti mu kugira ngo ubumwe tubutsimbataze ahubwo ndabi ico nshoboreye kuri kuri bambanje kuri emmanuel eske ndabi jewe mfise ico nomushoborera nawe ico anshoboreye coba ari ikiye umuntu ataravye amazuru canke amoko rero jewe nsaba rero abanyamigambwe abo nyene eh, bakiranira ivyicaro ico tsimbataza ubumwe ni uko byaba iby'intwaro ubutunzi na politike n'ibindi byose bikora ababishoboye ababigenewe umuntu akavuga ati ndi mu kibanza kuko ndakimerita ndagishoboye ata- Ego.
ata- a- adahawe n'ubwoko bwiwe Ego me, eh, honorable Emmanuel eh, Nengo kuri ico ciyumviro eh, c'umushikana Aimé Pascal Ndabimana.
yego nibyo nkuko abivuga hamwe n'iyubume ngo ubumwe buhagaze ku bya politiki ariko je n'ubu siko ndabibona eh, kuko ubumwe bwateza kuba mu bene igihugu bose guhera hasi hajya mu kibano bukaduga bukaja mu banyepolitike bukaja mu banyamadini ku buryo umuntu ari we wese yumva yuko aho ari hose agateka kiwe kubahirijwe yi- yishira akizana kuko nicyo kintu je n'ubu ngarukako hanyuma ubutungane bugatunganiriza bose kuko ibibanza bya politiki haba irimwo abahutu abatutsi canke abatwa cyo nshimikira ko ubumwe ariho bwa- bubonekera ubumwe buteza kubonekera mu isabikanya ry'andi matungo y'igihugu nimba ubu hariho abatunze gusumba hakaba hariho abakene n'ubu banyakuja hakaba hariho abakiri ku bugeregwa kandi biboneka ko abo bantu bababona ubwo bakabarenzaho uruhu rw'amazi ivyo wovuga ngo ni ubumwe buhagaze hehe nicyo gituma rero tuvuga duti kugira ngo hazaboneke ubumwe hategwa kuba kubabarana kubona mburiya muntu mwene wacu yaba umutu n'umutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa mbega uko abayeho burya birashimishije ivyo je nivyo mbona bizodufasha eh, kugira ngo ubumwe eh, dushaka kububagarira tubikore nayo muri ibyo kuvuga ngo ni ugutanga ibibanza bijya n'ikintu kimwe mu byo bishobora gufasha abantu kubunga ariko rero kubera aribyo abanyapolitiki bashimikira ko nibaza yuko eh, vyoba muri kimwe ba- ico kizogenda kirakosorwa buke buke mpaka ko je tunovuga yuko nkuba bashyizeho cooptation ko bihenze ni uko bari bamaze kubona yuko ari akarenganyo kadasanzwe muri za leta bavuga ngo ni leta z'ubumwe eka eh, ukaza usanga mu izo leta nta muntu n'umwe w'umutwe arimwo kandi hariho ababishoboye ivyo murumva ko hari agahato ariko nk'ubu turashoboka duti hariho intambwe nicyo navuze ubu turi ku ntambwe turi kuri icyo twitwa processus turacyari ku rugendo rwabo Ego me, icyo bituma rero twebwe kugira ngo bu- bu- bubagarirwe gusumba dutere intambwe iboneka naje navuze nuko boha akanya umwenegihugu wese akidegenza akagira ijambo mu gihugu ciwe hanyuma ubutungane bugakora kuri bose Eh, aho niho novuga yuko mu by'ukuri hoba hariho twaje turarondera bwa bumwe tuvuga honorable vital bambanze ikintu ubutegetsi bwokora ubwo ari bwo bwose ah, turiko tuvuga cyane cyane nko mu burundi kugira ngo abanyagihugu bose batekanirwe ah, honorable emmanuel nenga aravuze ikibazo cy'ubukene cyane kutanganya budasabikanya ubutunzi ibintu mwibaza ko ubutegetsi bwokora kugira ngo bushira imbere cyane rwose eka butume haba umwizero n'ubumwe mu banyagihugu ni nk'ibi ubwami na mbere hoho ubutegetsi icyo nzi ni uko ubutegetsi amakosa y'ubutegetsi bwakoze yakozwe ku ntwaro ya cyane ni ukuvuga ko ubutegetsi buhari uno munsi ntibugarukako ayagarukako ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu nk'umukuru w'igihugu cyangwa leta yari uno munsi iteza kumva ko amakosa yakozwe n'abami yakozwe n'abategetsi kandi umutegetsi wa uno munsi ariho kugira ngo akosore icyo navuga rero ku jewe kugira ngo ibintu bigende neza n'icyaha ni ukubaza kumva ati muri kahise twarakoreraniye amakosa twese haba abahutu haba abatutsi haba abatwa haba abato haba abakuru tumaze kuyaraba kuko tukayabwira ati mbega aba makosa wari ufite ikibanza muri twebwe mbega abandi babigize barafise uruhara tuguma dukorera ko byaguma bitwubaka aho rero tumaze kubona ko ayo makosa atacu yatumariye na cyane cyane turahakire mu iterambere ry'igihugu kuko turatwo turi mu gihugu bavuga ko kiri mu byanywa bitewe n'aho dufite ubundi butunzi bukomeye dukize tukavuga dufite mbega ko intwaro bafata zibereye uno muntu koko abarundi buzima kumwe buzima kumwe amarembo umukuru w'igihugu amaze kuvuga n'abamufasha kuko leta si umuntu umwe hajya bakunda kuvuga ngo ni umukuru w'igihugu ariko reka ni abantu twese tuba twarakoze guhera kuri muto ariko gushaka kuri mukuru kuko kenshi na kenshi iyo leta yakoze nabi abantu barahaguruka bakavuga ati ntihabona uwareka wihagarara turabona amarezo turagera haba haba muri za amerika latine cyangwa ahandi yaba amareporito francese cyangwa bagira bagiye barashaka ku bintu biri muri amerika baravuga bati abanyagihugu bagahaguruka
ega ega me eh, nabyo byatera abana mu burundi abantu bakavuga bati reka dufate ibigwanisho turabe ko ibintu biriko biragenda nabi byahagarara rero bimaze kuba nk'uko yabivuze mwene wacu pascal harabaye igihe cyo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara abandi bose baraza kugira ngo tubaze igihugu dukora mbega ko twahagaritse intambara mbega twarahagaritse bya bindi byatuma intambara zose ziragaruka ni katarenganye rero aba hari rero ku butegetsi n'umuntu ni ukuraba mbega ninde asigaye inyuma ninde ari kure ni ukuvuga ko duca tumera nk'abategura ibiganwa cy'uko turategura nk'ibiganwa ry'abantu biruka dushobora kuba nk'umuntu agenda n'amaguru ngo umushyire imbere imodokari z'inyuma urarayigana uraraba ati mbega ko aba baba basigaje inyuma mbega ko mu butunzi aba batari inyuma mbega ko aba a- iyi nta- izi ntara mbega ku mashuri bimeze gutya twokora iki aho rero tuba tugira turavuga uti hageze gushyirwaho dufate nka kibazo umukuru wiga ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi kera tukaraba ingene ibara ayo makomisiyo ahari kuko asanzwe hari atari makeya aya ajejwe amatungo n'andi matungo ibyo by'agatera afata n'umuntu aya sezere tukayagirira icyo twokita kuraba ibikorwa byayo kuko bija mu ngiro twebwe dushaka ko igihugu kijyamo kugira ngo ejo hirya y'ejo umwana w'umutwa umwana w'umugutu umwana w'umututsi umwana w'umunyamahanga azovukira n'iki gihugu yavuze ati twebwe koko ubu turi mu gihugu ega me abandi bose mu burundi abanyamahanga gusa badefiteri no munsi dushaka kurara mu burundi kuko muva hameze neza cya kiyaga cya tanganyika hariho akayaga aba- abafatira akayaga ngende kugafatiraho mugabo n'inzozi hariho akayaga keza mugabo tunoje kubera ega me ubwicanyi havugwa na gahunda ya bumwe Eh, mushanahe eme pascal ndabimana haravuzwe ibibazo bihambaye cyane rwose birimwo ah, eka ibintu nka leta yokora kugira ngo yuzurize abanyagihugu akarengane gahere hagati ah, eh, mu banyagihugu nashaka nabaze mm, hariho abantu benshi bavuga ko urwaruka rufise uruhara rukomeye cyane rwose mu vyerekeye ku- gutsimbataza ah, ubumwe mu barundi ikintu mwosaba nk'urwaruka ni igihe amushana eme pascal ndabimana Eh, murakoze cyane ahubwo no kutubaza iby'ugwaruka kuko twagira tubamenyeshe yuko ubu hariho ah, iyi politiki nshasha ivuga ati tuba turi kumwe twese birashoboka mbere ushima n'iyi leta nshasha yarashyizeho icivugo kitubwira kiti umunwa wose uronke icyo urya n'umufuko wose uronke amafaranga bavuga bati ni leta mbyeyi kandi ni leta nkozi ubu rero iyo turiko turavuga ibintu by'iterambere cyangwa ibyo kungana nitumenye yuko ubwa mbere amahoro iyo ahari haba hasigaye iki iterambere iterambere rero naryo ni iki ni ukuvuduka Ah, ni ibikorwa burya nta muntu akenye afite umutwe ubwenge amaboko Ah, rero umuvandimwe yavuze ati bamwe ati gutunga ntawushyira imbere ati imodokari ngo usiganwe nayo uri n'amaguru babirabe ubu rero ahubwo ah, ikibazo nitwo kigumiza mu mu byabaye kera nk'ubundi reka mbahe nk'ubunye egisample ntoya ku byabaye muri demiri kenze igituma mvuga nti ubumwe bwarateye imbere iyo byabaye nka demiri kenze nticyari ikibazo cy'ubwoko mwarabonye ko abateguye imigumuko na kudeta barimo abahutu abatutsi abatwa abarwanije bari no ku moko yose byerekana yuko hari hasubiriye kuza ikibazo cy'inyungu y'umuntu rero turabona yuko ubu rero ibyo byataye igihe ubu rero urwaruka rw'abahutu abatutsi abatwa ubu ni kujya ku muvuduko w'iterambere gukora amakoperative ukwiteza imbere uburimyi ubworozi ukudandaza ukwiga ukujya ahantu ibihombo n'ibyo byose ibintu ibyo byasaba urwaruka ko turi mu mahoro n'umutekano tuyakamishe rero ibikorwa tutirabye iyo duturuka ku bwoko bwacu ku mitumba yacu inana zacu zacu nta kizero kizovuta ayo moko uyo mwikomo ubukene tubufutisha ibikorwa ukuja hamwe ukunga urunani rumwe rw'iterambere naho rero jewe nsaba urwaruka ntihagire umuntu hava avuga ngo kubera banzi nd'umuhutu nd'umututsi nd'umutwa banzi kwa naka ibyo ntibikuraho ubukene ibibukuraho ni ibikorwa ukwiteza imbere ukuja hamwe ntituronderere rero ngo abanyamigambwe ngo leta ngo perezida adutunganyirize ngo yibuke abatwa ngo abahutu abatutsi iyo amahoro ariho hakaza iterambere hakaza yuko umunwa uronka icyo urya no no ku mufuko habeho amafaranga hakaba na leta nzeye inkozi tubikamisa iterambere utisunze ubwoko burya rero niko kanya kacu ko uyu muvuduko uba uw'iterambere Ego.
ku moko yose ku barundi bose ku mice yose kugwaruka ku barundi bose ego me- namwe honorable emmanuel nengo uruhara rwaruka mu gutsimbataza ubumwe bw'abarundi murubona gute ego eh, nagira mu bwoba mbanze mbwire mugenzanje pascal ku bya mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bategekanya gukubita gutera kudeta nta mutwe yari ndazi neza ko atari umwe yari kakubiza n'ubu si- ngira n'imana kandi n'ubu nibyo twanatanguriye ko nta mutwa n'umwe arigera aja mu byo gutegura ibintu byo ku by'ihunyabwoko cyangwa ibyo gu- guhungabanya inzego kugeza ubu turigera tumenya keretse n'u- inkuru noba ntazi mubwaho ngeza ndazi yuko atawigeze ahaba hanyuma icyo mwari mumbajije muti urwaruka kugira ngo nabwo rushobore kugira interano iboneka ni ikihe je nibaza yuko ndiko ndaraba urwaruka kuno munsi hariho ibiruhanze na cyane cyane n'ikibazo kijanye n'akazi tugira n'imana n'uko hariko harafatwa imigambi yerekana yuko urwaruka nabwo nyine rukwiye gushyigikirwa kugira ngo rushobore guteza imbere igihugu cyago hanyuma mu bw'ico niyumvira ni uko kugwaruka hoba nabo nyine kugerageza kurabira hafi eh, ibibazo bya kahise eh, kugira ngo baveho baguma bagaruka muri bya bindi aha novuga jewe ndakunze gusoma ibi bitwa amarezo sosiyo ibica kunguruka ku buhingangurukana bumenyi kandi benshi usanga harimo gwaruka amajambo aca ku izo ngu- mbuga ngurukanabumenyi ntabwo zihumuriza urasanga zidusubiza inyuma ahubwo kuri iki kibazo turi turavuga cy'ubumwe aricyo gituma rero urwaruka rwuza rurashishoza rukaraba neza ntiruveho rugwa mu mitego nkumbure y'abanyapolitike canke kahise kabi ahubwo mugo nabo nyene hakabaho gushishoza na cane cane bitaho kugira ngo barabe ko torengera ivyabaye ariko tukaze ntituvyibagire mugabo tukagerageza kuraba yuko tushobora kurondera ibikorwa vyo kwiteza imbere gutyo niho nibaza urwaruka rwogira uruhara runini honorable vitale bambanze namwe uruhara rw'urwaruka rwoba uruhe canke akamumutira urwaruka kugira ngo uh, rukomeze gutsimbataza umwe mu barundi ni nkakari murakoze cyane kubona mufata ikibazo cyo kwaruka mbere ikigaruka ku byo batwaje gushyikiriza avuga ati mbega mwebwe mwuga muravuga ibibazo by'abatwamuga mu bisanzwe biza kubona atagera hehe kugera ku ruhongore abona niko babaye mabi nimba uno munsi hariho abantu benshi ikibazo cy'abatwasintoreka kukiga akaboneka kadakivuge kandi agishimangire amazwi aracunze niba avuze hamwe hutu gukorwa akigura kadasanzwe ni uko nzi neza niba nawe ari umurundi n'umunsi uce dufata imodokari uce dufata wanashaka reka turondere na drone tugire dusutore uburundi igene kumeze uce turaba mbega abatwa kuko hariya ku mitumba ingene babaye ku bijyanye n'amatungo ku bijyanye n'amazu ku bijyanye no kwiga nk'uko umwanzi neza bari babivuga ku bijyanye n'ingene babanye n'abandi bantu myifati mbega amategeko nyine abakiriya ko turata imanza zagiye ziracika n'ubu zitaracika mu nzira aho dushobora kuvuga kuko ngo ntituvuge icy'abatwa ngo ntituvuge icy'abahutu murakoze mushigantahe eme pascal ndabimana ndagushimiye namwe honorable emmanuel nengo namwe honorable vital bambanze mwakoze cyane rwose mu kwitaba ikiganiro ku iradiyo ijwi ry'amerika turashimiye kandi namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri sangaci uyu munsi mugire amahoro umugoroba mwiza mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi
yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu